ni radio ijwi ry'amerika iyi ni radiyo nk'ijwi ry'amerika isamiranira i washington ndetse mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shotweva ku metero cumi n'icyenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushikira mukoresheje facebook na youtube kuri radiyo yacu no kuri site yacu wewe akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com mwaramutse inshuti mwese namwe bakunze iradiyo hejuru ry'amerika muri kumwe na frederic nkurikije abanyekongo baba muri groupement ya bijombo ibuvira mu gihugu ca kongo bararajwe ishinga n'ikibazo c'amasoko yugaye kubera umutekano muke uwo mwene nda muntu ukwiriye kujana ikintu iba ni sabuni iba ni amavuta iba ni n'umunyu iba ni iki ngo ayijane ruguru kubera iki bariko baratinya ko hariho abahungu b'abanyamurenge bama bitega mu nzira bibamare babice uyu ni mugabe patrick umuyobozi w'ishyirahamwe propeme rikorera muri teritware ya bijombo iyi nkuru cyo kimwe n'inkuru y'abantu cumi na bane bishwe mu gitero cyabereye mu ntara ya bujumbura rirare mu burundi ku munsi wa mungu turazigaruka ko mu kanya kari imbere ariko imbere yaho reka tubanze tubashikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi aya makuru tuyatangurire mu gihugu ca Togo aho perezida Faure Nyasimbe yatangaje ko ari we yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu ejo ku munsi wa mbere inyuma yaho ibiharuro vya mbere vyavuye mu matora vyerekaniye ko yatahukanye intsinzi afise amajwi menshi yamara umunyapolitiki atavuga rumwe na leta bahiganywe yavuze ko ivyashikirijwe ejo ku munsi wa mbere ari nkinamico mu gihe intsinzi yiwe yokwemerwa Nyasimbe yoba yoca atwara ikindi kiringo c'imyaka itanu akabandanya ubutegetsi bwigaruriwe n'umuryango wiwe kuva se afashe ubutegetsi muri kudeta mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu n'indwi yamara abanyatogo batari bake barafite amakenga ko impari zihagaze ku vyavuye muri ayo matora zishobora gutuma haduka uruhagarara rwa politike ibiharuro vyavuye muri ayo matora vya mbere vyatangajwe n'umurwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora vyerekana ko nyasimbe yaronse amajwi mirongo irindwi n'abiri kw'ijana mu gihe umunyapolitike bahanganye muri ayo matora Gabriel Mesana Agbeyome Kojo yaronse yahoze yari umushikiranganji wa mbere yaronse amajwi cumi n'umunani kw'ijana Jean Pierre Fabre nawe umunyapolitike atavuga rumwe na leta yagwaniye ubutegetsi mu gihe kirekire yaronse amajwi ane kw'ijana ibiharuro ntabanduka bizavuye muri ayo matora bizoshikirizwa mu minsi ya vuba ayandi makuru avugwa hirya no hino ku isi dutega amatwi mu mugenzi wacu aloise bigirimana aloise umwanya wawe urakoze frederike turahera mu yavugwa kuri libiya impande zibiri zishamiranye muri libiya zatangaje ejo ku munsi wa mbere ko zihagaritse kwitabira ibiganiro bifashwe mu mugongo n'ishyirahamwe mpuzamakungu oni bitekanijwe muri iyi ndwi i geneve mu gihugu cy'ubusuwisi ariko umuvugizi wa oni we avuga ko ibiganiro bikiri nk'uko byategekanijwe inama nshingamateka ikorera mu buraruko bwa libiya ishyigikiwe na karifa hafutare yashikirije ko ishobora kutazitabira ibyo biganiro kuko oni itaremeza intumwa zayo zose uko ari cumi na zitatu leta ya tripoli yo ivuga ko itazitabira ibyo biganiro byo kuwa gatatu kiretse habaye intambwe mu biganiro bijyanye n'ibya gisirikare abantu bane barimwo abapolisi batatu nibo basize ubuzima mu buraruko bwa burkina faso ejo ku munsi wa mbere inyuma yo kurwa mu mutego w'abantu bitwaje ibirwanisho igihe abapolisi bari mu bikorwa byo gukizura akarere igipolisi kivuga ko abandi bantu batanu bakomeretse ariko ntigisigura ko bari abapolisi cyangwa abasivile burkina faso isanzwe ihanura uw'ibenamari hamwe na nigere kandi ihanzwe n'ibitero by'intagondwa zigendera ku byiyumviro bya kisilamu ibyo bitero bimaze guhitana abantu amajana indwi na mirongo itanu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu
washington ijwi ry'amerika hano muri leta z'ubumwe za amerika ibyamamare mu gucuraranga umuziki no mu nkino imiryango yabo hamwe n'ibihumbi by'abakunzi babo barakoraniye hamwe ejo ku munsi wa mbere mu gisagara cya los angeles muri leta ya california aho bibuka icyamamare mu mukino wa basketball kobe bryant yapfuye mu kwezi guheze yahitanwe n'isanganya ari mu ndege ya kajugujugu hamwe n'umukobwa wiwe jayana w'imyaka cumi n'itatu hamwe n'abandi bantu indwi mu misozi yo mu micungararo ya Los Angeles uwo muhisi yari afise imyaka mirongo ine y'amavuka yakiye imyaka mirongo ibiri muri shampiyona ya amerika ya basketball nba akinira ekipe Los Angeles Lakers yagira uwa kane mu gutsinda ibitsindo byinshi muri iyo shampiyona igihugu cya leta z'ubumwe za amerika gisaba perezida wa afghanistani ashraf ghani kuba arabangiriye kurahirira manda ya kabiri ku bw'impungenge ko hashobora kuba imigumuko y'abatavuga rumwe nawe muri icyo gihugu amerika ivuga kandi ko bishobora kubangamira utwigoro twayo tw'amahoro muri icyo gihugu nk'uko amakuru yo kwizigirwa y'abakurikiranira hafi ibyo muri icyo gihugu abivuga perezida gani yatangaje ko yatsindiye manda ya kabiri mu mwanya w'umukuru w'igihugu mu ndwi iheze mu matora yabaye ku itariki mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi kw'icyenda kandi byari biteganijwe ko arahira ku munsi wa kane w'iy'indwi uwo batavuga rumwe nawe abdula abdala yitangaje ko yatsinze kandi atekanya nawe kurahira ku ruhande rwiwe nk'uko ibi binyamakuru muri icyo gihugu cya afghanistani bibishikiriza
Washington, ijwi rya Amerika.
akanama ka oni kajejwe amahoro n'umutekano ku isi kasavye impande zose zikagize kuguma ziyunze bagashigikira umuti wa leta zibiri zigenga mu matati hagati ya Israeli na Palestina. Ako kanama kandi kasabwe kwiyunga mu twigoro two gusaba ko hatanguzwa ibiganiro vyo kwizigirwa na bose ku bibazo vyose bihanze Palestina na Israeli. Ivyo bishikirijwe inyuma y'iminsi ibiri y'uruhagarara rwaranze ako karere aho abayisilamiste bateye rokete muri Isirayeli mu gihe bariko barihora kuri bagenzi babo batatu biciwe mu ntara ya Gaza hamwe na Siriya. Umushikiranganji wo kwivuna abansi wo muri leta z'ubumwe za Amerika avuga ko Amerika n'igisirikare ca Korea y'Epfo bariko bararabira hamwe ingene bugabanya imyimenyerezo ya gisirikare mu kigobe ca koreya mu gihe koreya y'epfo ihanzwe n'umugera wa korona gushika ku munsi w'imana abasirikare batatu ba koreya y'epfo nibo bari bamaze gusuzumwa ko banduye uwo mugera
urakoze aloyiza ku makuru uheje kudushikiriza tubibutse namwe nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icyenda n'imetero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda ni kuri fm ijana kane n'ibice bitatu
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
amakuru yo mu ntara tuyatanguriye mu burundi aho kuri uyu munsi wa kabiri abakandida mu matora y'umukuru w'igihugu batanguye kujana amadosiye yabo mu murwi w'igihugu utegura amatora evariste ndayishimiye azoseruka umugambwe cndfdt uri ku butegetsi niwe yajanye dosiye ubwa mbere mu kiganiro aheje guha abamenyesha amakuru ibujumbura yagarutse ku kutihanganiranira kumaze iminsi kwibonekeza hagati y'abanywanyi umugambwe abereye umunyamabanga mukuru hamwe n'ab'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi cnl iyi nkuru turabashikiriza mu kanya kari imbere iyindi nkuru tubashikiriza ni inkuru y'abanyekongo baba muri groupement ya bijombo iri muri teritwari ya uvira intara ya kivu yepfo bavuga ko bageramiwe eka n'amasoko bahangayishijwe kandi bafite amakenga kubera amasoko yafunzwe kubera impamvu z'umutekano muke w'abantu bitwaje ibigwanisho barasa ingenzi n'abacuruzi baba bavuye i buvira baja mu bijombo ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika metero birenga mirongo itandatu n'umujyi wa uvira basanzwe bakoresha inzira ya kirungwa mitamba bavuga yuko bamaze ukwezi kurenga abagenzi abacuruzi ndetse n'amatungo ntabanyura muri iyo nzira kubera gutinya imitwe y'inyeshamba itega abagenzi n'abacuruzi ikabicira mu nzira ndetse ikanabanyaga bwana mugabe patrick ni umuyobozi w'ishyirahamwe rya poropeme rikorera muri gurupoma bijombo ubu nyine nta muntu ukwiriye kujyana ikintu iba ni sabuni iba ni amavuta iba ni- ni- n'umunyu iba ni iki ngo ayijyane ruguru kubera iki bariko baratinya ko hariho abahungu b'abanyamurenge zama bitega mu nzira bibamare babice kandi bakavuga ko niba aba- niba genda iriya ruguru abanyamurenge niba bava iriya ruguru baze aha ibuvira baza bavuga ko hariho amagurupe arumwe mu nzira za ba- ba- lokali defanse babishambuke nuko nyine Ba- batinya ko babica bamanyuse Ni kubera ubu nyine abantu bose bafite nda muntu wemeye ubu muragize itemboja avuga yuko kuva inzira ya kirungwa mitamba ifungiwe kubera ikibazo cy'umutekano muke ugenda ugaragara mu mayira abaturage batuye mu bijumba babayeho mu buzima bubi inzira yarafunzwe ya kirungwa niyo twanyuragamo tuja mu bijombo tuza uvira kandi uzi kuko uvira ariho ibija ruguru byose byifuzwa bikenewe mu buzima nk'isukari isabune eh, imyunyu ibyo kurya bindi nyine byose ni- n'amahuzu ibyo byose niho byaturukaga bikarema amasoko y'iwacu natwe abaturage ba ruguru akaba ariho tubisingirira iyo soko niyo twaremesherezagamo ibitungwa byagurwa tukagura natwe ibyo twari dukeneye yafunzwe kubera iriya ntambara ya ruguru abamayimayi bafunga inzira yo mu buhonde abanyamurenge ntibazamuka kandi ntibamanuka uko niko ibintu bimeze Eh, baravuga ngo bareke ngo kugemurira abanyamurenge ngo ibyo kurya kuko bijanwa na bene wabo bakavuga ngo bareke kubishira abanyamurenge Eh, ibyo ngibyo akaba arico bitwaza ngo bareke kugagemurira ngo bicwe n'inzara si iki kibazo cyo kutagira amasoko cyonyine gihangayikishije abo baturage bari basanzwe bakoresha iyi nzira ahubwo bafite n'ikibazo cy'uburezi ndetse n'ubuzima kuko nta miti igera mu bijumbo kubera amayira yapfuye ku byerekeye ishuri umubano w'abategetsi batuye uvira ni mu bakuru bareba amashuri yose ya ruguru byabaye ibibazo kuvuga ngo babashikire n'abarimu bonyine imishahara yabo bayironkera uvira nta buryo bahembwa kubera impamvu zo kutabona inzira y'aho banyura n'ingene bayishikira kubera iyo mpamvu bihagaritse imirimo myinshi kandi hayikorwa iyo bakora ntibayi- ntibabona ingene bayitanga niyo abategetsi babo bakeneye kubahereza nabo ntibabona ingene bayishyitsa icyo nicyo kibazo cyerekeye ishuri ikindi kibazo cyerekeye ubuvuzi dufite abantu benshi muri kariya karere bahunze bari mu bi- mu bibira bari mu mashamba menshi badafite icyo barya badafite icyo banywa bakaba bafite abana abana bari kuba bararwara indwara zitari zimwe kandi kugira ngo bazabone umuti imiti yose bawuvira ije kuvura abana bari iriya ruguru aganira n'ijwi rya amerika umuyobozi wa teritwari ya uvira bwana rashidi kasangala alexi yavuze yuko bari gusaba ingabo za leta ya congo fardc kohereza abasirikare gucungira abaturage umutekano ndetse n'abacuruzi bakoresha inzira ya kirungwa mitamba tunapiganisha kusudi zile soko zianze kufanya kazi yao. Watu wanalia, wanakosa sukari, wanakosa chumvi, wanakosa nguo eh, na turi madawa.
gukora ibishoboka byose kugira ngo ariya masoko yongere areme turabizi yuko abantu bari kurira ko babuze isukari umunyu isabune n'imyenda n'imiti turi kuganira na leta ngo yohereze abasirikare kugira ngo bazafashe gufungura iriya soko mwumenye yuko mu gihe abaturage bo mu bwoko bw'abafurero n'abanyamurenge ndetse n'abavira barimo bashaka uburyo bazakorana ibiganiro kugira ngo inzira ya kirungwa mitamba yongere ifunguke icyizere kiragenda kiyoyoka cyo kuyifungura kuko ejo kuwa mbere abagwanyi ba gumino bateye ibirindiro bya mayimayi biroze bishambuke byari ku kirungwa bituma abaturage bo mu gishembwe regeja na shenge bahunga imihana bari batuyemo vedatse ngabo ku bw'ijwi rya amerika uvira wo mu ntara ya kivu y'epfo
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi rya amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi rya amerika radiyo yanyu
mu rwanda kuri uyu wa mbere inama nshingamateka yaratoye integuro y'iteko risaba guhindura umutahe wa leta mu kiringo cy'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri leta isaba ku mutahe wo kwiyongera miliyari zishika ijana na mirongo ine z'amafaranga Ezekiel Ndagijimana umushikiranje yajejwe ikiga n'imigambi ya leta yarasiguriye abadepute ko hari ibindi bikorwa vy'ingenzi bizosaba amafaranga menshi birimwo ivy'imishahara y'abaganga bashasha mu kazi umunyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Eric Bagirusa niwe yakwirikiranye inkuru ukurikije ibisobanuro bwana wuziye ndagije imana minisitiri w'imari n'igenamigambi yagejeje ku badepite abasaba kwemeza itegeko rivugurura ingengo y'imari ya bibiri na cumi n'icyenda bibiri na makumyabiri byumvikana ko hagomba kwiyongeraho miliyari zisaga ijana na mirongo ine z'amafaranga y'u rwanda ku yari iteganijwe muri rusange turasaba ko ingengo y'imari ingana na miliyari ibihumbi bibiri magana inani na mirongo irindwi n'esheshatu n'ibice icyenda z'amafaranga y'u rwanda yari yemejwe n'inteko ishinga amategeko mu kwezi kwa kamena bibiri na cumi n'icyenda yiyongera ikagera kuri miliyari ibihumbi bitatu na cumi na zirindwi n'igice kimwe z'amafaranga y'u rwanda bivuze ko yiyongeraho agera kuri miliyari ijana na mirongo ine n'igice kimwe z'amafaranga y'u rwanda bimwe mu bikorwa byateye leta gusaba kongeza ingengo y'imari birimo minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu imishahara y'abaganga bashya ibikorwa by'imyidagaduro n'ibindi muri rusange iyi nyongera ikaba izafasha muri gahunda zitandukanye zirimo kwishyura imishahara y'abaganga bashya no kubazamura mu ntera kubonera za ambasade nshya arizo za akara muri ghana iraba muri maroc na doha muri qatar n'izindi nzego za leta nka minisiteri nshya y'umutekano n'ikigo gishya gishinzwe amazi bikaboneka amafaranga yo gukoresha harimo kandi kongera amafaranga afasha ubwisungane mu kwivuza ndetse n'amafaranga afasha gahunda yo gutanga amata n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri binyuze muri gahunda y'igihugu y'imbonezamikurire hari kandi n'inyongera ku bikorwa bijyanye na siporo n'imyidagaduro birimo kwitegura kwakira amarushanwa yo ku rwego rwa afurika ya can ndetse n'ay'umupira w'intoki ya basketball miliyari ijana na mirongo ine n'igice kimwe z'amafaranga ziziyongera ku ngengo y'imari leta ivuga ko zizaturuka mu misoro n'amahoro abaterankunga n'ibindi bikorwa na cyane ko ngo bigaragara ko ubukungu bw'u rwanda bugenda burushaho kuzamuka leta igateganya ko amafaranga yavaga imbere mu gihugu aziyongeraho miliyari mirongo irindwi n'eshanu n'ibice birindwi ibi biriho mu gihe mu bikorwa by'ubucuruzi n'amahanga hamwe mu haturuka amafaranga y'ingengo y'imari hakomeje kugaragara icyuho kinini imibare itangwa n'ubutegetsi iragaragaza ko icyuho hagati y'ibyo u rwanda rwohereza n'ibyo rutumiza mu mahanga cyiyongereye ku mpuzandengo ya cumi na kane n'ibice bitanu ku ijana bitumizwa mu mahanga bifite agaciro ka cumi na rimwe ku ijana mu gihe ibyoherezwa mu mahanga byo biri kuri karindwi n'ibice bine ku ijana leta y'u rwanda isobanura ko agaciro k'ibyo igihugu cyohereza mu mahanga kamanutse hejuru ya makumyabiri ku ijana mu gihe ingano y'ibijya iri kuri mirongo ine na kane n'ibice umunani ku ijana byaba ibihingwa ngengabukungu nk'icyayi ikawa n'ibindi ndetse n'amabuye y'agaciro nka zahabu n'ayandi ibiciro byose byaguye hasi n'imibare tubwirwa na minisitiri w'imari n'igenamigambi igiciro cy'ikawa cyagabanutseho icumi n'ibice bine ku ijana icy'icyayi kigabanukaho gatanu n'ibice umunani ku ijana icya korta kigabanukaho makumyabiri na kane n'igice kimwe ku ijana icya wolufuramu kigabanukaho cumi n'umunani n'ibice bitatu ku ijana icya gasagereti kigabanukaho gatandatu n'ibice birindwi ku ijana abadepite bakabaza ingamba kuri iki kibazo mu gihe amabuye y'agaciro afatiye runini ubukungu bw'u rwanda ibiciro byayo bikomeza kuba hasi amabuye y'agaciro yacu aragenda agabanuka ku giciro ku isoko nibajije ngo habaye hanyuma se ingamba zihari kugira ngo ubu bukungu nabwo bukomeze kutuzamurira abanyarwanda tubone umusaruro uwuturukamo zo ni izihe kubera ko nta bubasha na buke bagira ku guhindura ibiciro ku masoko mpuzamahanga leta igasubiza ko ingamba kuri iki kibazo ari ukongerera agaciro amabuye aturuka mu rwanda ivuga ko bazajya bayanyuza mu nganda bakabanza kuyatunganya mbere yo kugera ku masoko mpuzamahanga minisitiri ndagijimana yabwiye abadepite ko bikozwe bityo igiciro cyakwikuba byibura inshuro ebyiri kugeza ubu ngo hari inganda ebyiri urushongesha agasegereti na zahabu naho ku bindi bigira uruhare ku isoko y'amafaranga leta ivuga ko hakwiye kongera ibikorerwa imbere mu gihugu no gushyira ingufu mu buhahirane n'akarere mu bindi byumvikana ko bitanyura abadepite ni izamuka ry'ibiciro ku masoko y'imbere mu gihugu cyane ku biribwa n'ibinyobwa mu gihe ubutegetsi busobanura izamuka ry'umusaruro ariko mu kwa cumi na kumwe bizamuka kugera ku cumi na gatandatu n'ibice bibiri uvuga ko hiyongeyeho ibice birenze bitandatu ukabona ari byinshi cyane nkumva ndi kwibaza ikibitera kirenze urugero ku buryo bizamuka bigezaho habuze iki ko dufite imirima ibyo bintu bihuzwa bite niba umusaruro wiyongereye hanyuma ibiciro by'ibiribwa ku masoko bikazamuka biba byagenze bituma dufashe kubyumva minisitiri ndagijimana akavuga ko byazamutse cyane cyane mu gihe cy'impeshyi nta musaruro mwinshi ukiboneka ahubwo ni ukuvuga ngo abantu barya cyangwa banagurisha ibyasaruwe muri sizo be ya ibanza amezi atatu rero ajya ashira bimaze kugabanuka ari nako ibiciro bizamuka ikindi gisobanuro inganda zitunganya ibyo kurya zazamuye umusaruro guverinoma irasaba kongera ingengo y'imari mu gihe u rwanda rwahahiranaga n'ubushinwa ku kibazo cy'umwe mu badepite wabajije uburyo u rwanda rwiteguye guhangana n'ingaruka z'ubukungu zishobora kuzaterwa na virusi ya korona yadutse mu gihugu cy'ubushinwa byumvikana ko hakiri impungenge leta yemera bidasubirwaho kuba mu buhahirane ubushinwa bwasaga n'ubwigaruriye isi bityo ko nubwo ntanganizwi y'igihombo bimwe mu bihugu n'u rwanda rurimo byagira mu gihe virusi ya korona yatinda gushira ngo ntibyabura kwigaragaza u rwanda rukavuga ko rwashyira ingufu mu yandi masoko ya yasimbura ubushinwa nyuma yo kwemeza uyu mushinga w'itegeko usaba kuvugurura ingengo y'imari ya bibiri na cumi n'icyenda bibiri na makumyabiri ugiye gushyikirizwa komisiyo ibishinzwe mu nteko ishinga amategeko iwusuzume byimbitse ibone kuwugarura inteko rusange eha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
urakoze ariko tukivuga kandi ku rwanda nyuma y'urupfu rw'umuririnzi kirangiranwa w'umunyarwanda kizito mihigo haratangajwe amakuru y'imuha haba mu binyamakuru mpuzamahanga no ku bibanza bihanahanirwa ko amakuru umumenyesha amakuru w'ijwi ry'amerika venuste nshimimana aragaruka kuri bimwe mu byatangajwe muri iyi myaka inkuru zikwira ku mbuga nkoranyambaga abazanditse badasobanura isoko yazo biragoye gutandukanya ukuri kw'ibyabaye n'ibihuha mu kinyarwanda abakurambere babikuyemo umugani ko bisaba ubushishozi gutandukanya icyatsi n'ururo urupfu rw'umuhanzi kizito mihigo rwanditsweho byinshi rwavuzweho byinshi ariko byagiye bigaragara ko muri byo hari ibidafite gihamya kubi kubibeshyuza bisaba umwanya ariko uyu munsi turabigerageza duhere ku kinyamakuru la libre belgique cyasohoye inkuru nyakwigendera kizito mihigo amaze iminsi itatu bitangajwe ko yitabye imana iyo nkuru cyayihaye inyito igira iti rwanda umuririmbyi kizito mihigo yaguye muri kasho gusa ariko icyo kinyamakuru cyakoresheje ifoto y'umuntu cyemezaga ko asa na kizito aryamye yakomeretse amaboko aboheye inyuma iyo foto yari yabanje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ku wa gatandatu mu gitondo icyo kinyamakuru cyarivuguruje cyandika indi nyandiko cyise urupfu rwa kizito ifoto ikomeje guteza ibibazo icyo kinyamakuru cyemeye ko atari kizito uri kuri iyo foto uko ishobora kuba yarafatiwe muri santarafurika la libre belgique yanavuze kandi ko umuryango wa kizito mihigo wasabye ko iyo foto itakongera gukoreshwa mu kwerekana iby'urupfu rwe indi nkuru y'impimbano ni itangazo ryasohowe ku wa gatanu w'icyumweru gishize bucya kizito ari bushyira rishingurwe ryitiriwe umutwe wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda rivuga ko uwo mutwe ubabajwe n'urupfu rwa Kizito Mihigo iryo tangazo rikagira riti hateganijwe umuhango wo guherekeza no kunamira umusangirangendo akaba n'impirimbanyi ya demokarasi Kizito Mihigo umuvugizi wa FDLR yabwiye ijwi ry'Amerika kuri ririya tangazo ari rihimbano ririya tangazo ni itangazo ry'impimbano ni irihimbano rwose iyo urebye biriya birango byacu bashyizeho ni bwa buryo bwa ranjoma urebye ibikubiyemo na nimero ubwayo ya santuruwa ubwayo ntiturayigeraho donko ni ukuvuga ngo murabona ko njye nakoresheje zero zero de ni ukuvuga ko n'itangazo rya kabiri rikurikira ya kominike twigeze gusohora ubundi n'iriya nimero ubwayo irabigaragaza ko rwose ntaho bihuriye n'ukuri ku mwaka utangiye dutangira kuri zero zero e ubwo noneho murabona ko we ni santuwa donko ntaho bihuriye na n'ukuri eh, nta mfete ni uburyo ababikoze bashatse kugira ngo uriya nyakwigendera bagaragaze ko yaba akorana na fda donko yaba ari umucunguzi aroroke ntaho bihuriye kizito mihigo amaze guherekezwa ku munsi wakurikiyeho umunyamakuru cyuma hasani dedone wa televiziyo yitwa ishema tv iyo televiziyo ikaba ikorera kuri interineti yatangaje uko yabonye umubiri wa kizito mihigo bamusezeraho yavuze ko yabonye afite ibikomere ku matama yombi no ku gahanga ku mbuga nkoranyambaga hahise hacicikana amakuru avuga ko yaburiwe irengero ariko igihe ihabanye n'ibyo uyu ni nyir'ubwite meze neza nk'uko wabivuze nitwa niyo nsenga diedone ndi umunyamakuru wa televiziyo ishema ikorera online twavuye guherekeza cyangwa twe turi mu muhango wo guherekeza nyakwigendera kizito mihigo ni umuhango wabereye mu mujyi wa kigali ahangaha rero inkuru twahakoze yamaze gutambuka gutambuka kw'inkuru nta kibazo ko inkuru igomba gutambuka ariko ibyayikurikiye byo nari ndi mu rugo iwanjye ku cyumweru ndimo nduhutse mbona ibintu biri gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga kuri za facebook za whatsapp n'ibitangazamakuru mpuzamahanga birandika bivuga ko natawe muri yombi n'abantu bataramenyekana n'abantu batazwi ndashimira ijwi rya mbere kuko wamumamagaye mukambaza ukomeze ko ikintu cya mbere amakuru amakuru uyakeneye rero uyabazanira nyir'inkuru niwe uyibara riba isomo n'abandi ko umenya amakuru kuri njye cyangwa umenya amakuru ku rwanda yatubaza twe turi mu gihugu cyacu tukamubwira amakuru y'imvaho ashobora kwandika ibihumbi ndongera gushimira na radiyo mpuzamahanga y'abafaransa nimugoroba umunyamakuru nawe yambajije amakuru arambaza ukomeze byose ndabimubwira mubwira ko nta kibazo kiriho nibutse ko umuryango wa kizito mihigo wiyamye abo wita cyangwa uvuga ko bari kuririra ku rupfu rwe bagatangaza ibyo bishakiye nubwo bwose aya makuru yakwirakwiye ku bwinshi mu karere nyuma y'urupfu rwa kizito mihigo amahanga yose ahangayikishijwe n'inkuru z'impimbano zikwirakwizwa kuri interinete no ku mbuga nkoranyambaga ahanini kubera iterambere ry'ikoranabuhanga venuste nshimiyimana ijwi ry'amerika londres urakoze venuste iyi nkuru idushikiye mu kanya naho ni sentare ya gisirikare i kigali mu rwanda yahejeje kwemeza ko uh, hari impamvu zikomeye uh, zituma major godefroy uh, madaheranwa madaheranwa akekwa ibyaha byo kwica arashe umwana w'umwigeme w'imyaka cumi n'indwi rutegetse rero iyo sentare itegetse ko afungwa iby'agateganyo mu gihe cy'ukwezi imbere y'urubanza mu mizi iyi nkuru rero turayigaruka ko mu kanya kari imbere ni inkuru tuzagushyikirizwa na mugenzi wacu eric bagira ubusa ari kigali ubu naho ni wa mwanya kubashikiriza ibintu bikomakomeye byaranze itariki y'umunsi venuste nshimimana aragaruka ku ijambo ryashikirijwe na mandela mu gisagara cya durban ku itariki ya makumyabiri na gatanu z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda nelson mandela amaze iminsi cumi n'itanu gusa avuye muri gereza yaramazemo imyaka makumyabiri n'irindwi yasuye umujyi wa durban ajyanwe no gushyigikira amahoro mu ntara ya kwazuru natal maze abwira ijambo rikomeye abarwanashyaka ba anc muri iyo mitingi yitabiriwe n'abantu barenga ibihumbi ijana nelson mandela yasabye abari mu ishyaka rya anc kujugunya kure intwaro zabo yarababwiye ati uburakari n'intambara ntibishobora kubaka igihugu icyo gihe kandi yanashimye umuyobozi w'ishyaka riharanira ubwisanzure rya inkata akaba ari n'umuyobozi w'intara ya kwazuru natal mangusutu gacabutereji ku ruhare yagize mu kurwanya politiki ya gashakabuhake yari ishingiye ku ivanguramoko nelson mandela yakomeje ashimangira ko ari byiza kwishyira hamwe kugira ngo batsinde akarengane kandi avuga ko anc ariryo shyaka rikomeye muri afurika y'epfo yarangije agira ati nidushyira hamwe tuzatsinda
turagushimiye venuste turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye amakuru yacu yo kuri isaha tubashimiye na enjeniyeri yadufashije mu biga bw'ibyuma tukaba kandi dushimiye na mukubira yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye uyu munsi turabifurije rero amahoro n'umugoroba mwiza mwese